ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda aho turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu majyepfo ya uganda mu karere ka kisoro twumvikanira kuri fm mirongo inani n'umunani ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora kuri interineti mudusanga kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo komu muri kumwe na jeffrey mutagoma ni umwanya w'ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na rimwe impirimbanyi z'uburenganzira bw'abagore mu ishuri mpuzamahanga ryigisha abagore iby'ubuyobozi muri kaminuza ya Rutgers iri muri leta ya New Jersey hano muri leta zunze ubumwe za Amerika zatangiye gahunda y'iminsi cumi n'itandatu y'ubukangurambaga bugamije kwamagana ihohoterwa rishingiye ku gitsina ubwo bukangurambaga bwaje kwemezwa n'umuryango w'abibumbye buba ngarukamwaka icyo gihe kuva tariki ya makumyabiri na gatanu z'ukwezi kwa cumi na kumwe kugeza ku ya cumi z'ukwa cumi n'abiri iyi minsi cumi n'itandatu ngira ngo wenda nongere nibutse abakurikiye radiyo ijwi rya amerika ko yatangiye bishingiye cyane cyane ku byabaye mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu aho ababikira batanu biciwe muri repubulika y'abadominikani ndetse n'abanyeshuri cumi na bane bakicirwa muri kaminuza ya montreal yo muri canada biturutse ko baharaniraga uburenganzira bw'ibitsina byombi ko habaho uburinganire bw'ibitsina byombi bwana evariste murwanashyaka ni umwe mu batumirwa bacu mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi ni umuyobozi w'imishinga mu mpuzamiryango w'uburenganzira bwa muntu clado by'umwihariko yita ku burenganzira bw'abana ubu bukangurambaga butangizwa mu rwanda tariki ya makumyabiri na gatanu z'ukwezi gushize abagize inzego z'ubuyobozi za leta imiryango yigenga n'iharanira uburenganzira bwa muntu bahuriye mu karere ka gatsibo kavugwa kuba ku isonga mu kugaragaramo ibikorwa by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina byari mu rwego rwo gukangurira abahatuye n'abatuye u rwanda muri rusange gusobanukirwa n'ibibazo bijyanye n'iri hohoterwa ndetse no kumenya aho bakwerekeza mu gihe hari urikorewe cyangwa babonye urikorewe dore ko imwe mu miryango irengera abahura n'iri hohoterwa nayo yitabiriye ubukangurambaga cyane cyane twita ku bakene badafite ubushobozi bwo kwiyishyurira abunganizi cyangwa se kwiyishyurira abajyanama mu by'amategeko icyo tubafasha rero ni ukubumva tukabagira inama zishingiye ku mategeko Linette Umurerwa ni umunyamabanga nyubahirizategeko w'umuryango Haguruka utagengwa na leta uharanira uburenganzira bw'umugore n'umwana by'umwihariko utanga ubufasha mu by'amategeko ku bahohotewe bawugannye nawe ni umutumirwa mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi mu miryango irwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina kandi harimo n'iyegamiye kuri leta irimo ikora akazi ko gukumira ihohoterwa cyangwa guhangana n'ingaruka ziterwa naryo nk'abana bahohoterwa ku buryo bwo gukoreshwa imibonano mpuzabitsina bakabyara abandi bana imburagihe byaturutse mu kubona ibibazo birimo abana b'abakobwa cyane cyane icyiciro cy'abana b'abakobwa baterwa inda z'imburagihe biturutse ku mpamvu zitandukanye ariko ugasanga ingaruka zirababaho bonyine abazibateye bakomeza kuzitera abandi cyangwa se bibereye mu buzima busanzwe jean claude mwiseneza ukuriye umuryango nyarwanda witwa learn work develop umuryango uteza imbere umurimo unoze mu rubyiruko uyu muryango kandi ufasha kurengera uburenganzira bw'urubyiruko by'umwihariko umwana n'umugore aho yarimo asogongeza abanywanyi ba murisanga uko uwo muryango watangiye gahunda yiswe masenge mba hafi igamije guhugura no kunganira abana b'abakobwa bahura n'ihohoterwa jean claude mwiseneza nawe n'undi mutumirwa mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi ikaze kuri mwese muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro muri sanga mu gutangira iki kiganiro reka tubanze twumve ubutumwa bwatanzwe n'umuyobozi mu biro by'umuryango w'abibumbye bishinzwe iterambere ry'abategarugori n'abari madame simi sami bahus ukomoka mu gihugu cya jordania ubwo hatangizwaga ubu bukangurambaga bw'iminsi cumi n'itandatu ku rwego rw'isi ubu butumwa yabutanze muri ururimi rw'icyongereza asa umutakabaye uri i kigali mu rwanda niwe uri budufashe tubwumve mu kinyarwanda Today is the International Day for the Elimination of Violence Against Women.
uyu ni umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya ihohoterwa rikorerwa abagore hano mu muryango w'abibumbye turizihiza abitangiye kurengera abakobwa n'abagore banubahiriza uburenganzira bwabo bwa muntu duhaye ikaze abafatanyabikorwa bashya barimo za leta imiryango ibigo amatsinda anyuranye n'abantu hirya no hino kutwunganira bazamura amajwi yabo dufatanye guhindura ubuzima bitari mu minsi cumi n'itandatu y'ubukangurambaga gusa ahubwo tukabikora buri munsi ihohoterwa rikorerwa abagore ni ikibazo cy'ingorabahizi ku isi hose mu nsisiro dutuyemo hose hari abagore n'abakobwa bari mu kaga hirya no hino ku isi imvururu ibibazo bishingiye ku ihindagurika ry'ibihe ibibazo by'ibura ry'ibiribwa n'ihungabanywa ry'uburenganzira bwa muntu bituma ihohoterwa rikorerwa abagore rirushaho gukwira abagore barenga mirongo irindwi ku ijana batuye ahabera imvururu zinyuranye bahura n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina haba mu bihugu bikize cyangwa bikennye ibura ry'uburinganire ryateye ubwiyongere bw'ihohoterwa rikorerwa abagore n'abakobwa ihohoterwa rikorerwa abagore akenshi ntirivugwa riracecekwa kubera uburyo bafashwe mu muryango mugari babamo batinya gukozwa isoni cyangwa se kugirirwa nabi birenze n'ababahohoteye mu gihe babashyize hanze abandi batinya inzego z'ubutabera zidaha agaciro ikibazo cy'ihohoterwa ku mugore icyorezo cya covid cumi n'icyenda n'ingamba zaguma mu rugo ndetse n'izo guhana intera ahahurirwa na benshi zazanye ihohoterwa ritagaragara ku bagore n'abakobwa ryunga mu kuba kimwe n'abandi barajahajwe n'iki cyorezo akenshi bisanga muri guma mu rugo batava iruhande rw'ababahohotera hirya no hino ku isi imirongo ya telefone abantu bakoresha bavuga ibibazo by'ihohoterwa rikorerwa abagore yahamagawe cyane muri iki gihe cy'icyorezo cya covid cumi n'icyenda uburenganzira bwa muntu ku bagore harimo ubw'umutekano kugira agaciro uburinganire n'ubutabera ni amahame y'ibanze y'amategeko mpuzamahanga uburenganzira bwa muntu muri rusange burubahirizwa iyo uburenganzira bw'abagore bwitaweho iyo ubwo burenganzira butubahirijwe twese tugira ibibazo ariko hari icyizere mu myaka ishize hari byinshi byagezweho mu rwego rwo gukumira ihohoterwa rikorerwa abagore n'abakobwa igisigaye ni ukubyagura ku rwego rw'isi bityo hakabaho ikinyuranyo ku rwego rw'isi tugomba gukora ku buryo serivisi z'ibanze ziboneka kandi zikagera ku bagore b'imyaka yose dukeneye kubashyigikira mu buryo bugaragara n'ubutagaragara ku buryo abagore bashobora kugira uruhare mu gufata ibyemezo kandi kuba babikoze ntibibagireho ingaruka mbi amahirwe menshi aragenda akingura imiryango uyu mwaka muki hagenwe miliyari mirongo ine z'amadolari agamije guteza imbere abari n'abategarugori ku isi generation gender equality yatangiye ubufatanye mu kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina ubu bufatanye buhuriyemo imiryango inyuranye y'abagore urubyiruko imiryango itagengwa na leta amadini abagira neza abikorera ku giti cyabo imiryango mpuzamahanga n'ibihugu biri mu muryango w'abibumbye hazabaho uburyo buhamye bugaragaza ibiteganijwe kugerwaho mu rwego rw'ibikorwa n'amafaranga azakenerwa ngo bikorwe hazabaho ingamba zigamije kuzamura bimwe mu bikorwa bikenewe kurusha ibindi mu bice bitandukanye hazabaho uburyo bwo gushyigikira abahonotse ihohoterwa inzego nyunganizi mu by'amategeko n'uburyo bw'ibikoresho ku miryango yo ku nzego z'ibanze uyu munsi mpuzamahanga wagenewe kurandura ihohoterwa uzanye icyizere dutangiye iminsi cumi n'itandatu y'ubukangurambaga mu kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina hazaba ibikorwa binyuranye bigamije gutanga impinduka zifatika insanganyamatsiko y'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe ivuga ngo isi tuyitambirize ibara ry'umuhondo wijimye turandure ihohoterwa rikorerwa abagore nonaha umuhondo wijimye ni ikimenyetso cy'ejo hazaza heza hatarangwa ihohoterwa mbahaye ikaze kandi ndabahamagarira kubigiramo uruhare amatsinda y'abagore hirya no hino n'abandi bose bireba bahamagariwe gushyigikira ibimaze kugerwaho tujya mbere twese dushobora gutuma ubuzima burushaho kuba bwiza ku bandi bagore n'abakobwa benshi hirya no hino ku isi
arakoze mugenzi wacu asumutaka boyiri i kigali mu rwanda ni naho dukomereje twibutsa ko mu kwezi gushize ubu ubukangurambaga bw'iminsi cumi n'itandatu bwatangiraga minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango porofeseri jeannette bayisenge yasabye abantu bose gufatanyiriza hamwe kurwanya ihohoterwa rikorerwa abari n'abategarugori cyane cyane bavuga ibyababayeho cyangwa ibyo babonye bibaye ku bandi bigendanye n'iryo hohoterwa amakuru ijwi ry'amerika rikesha urubuga rw'iyi minisiteri agaragaza ko mu myaka hafi itanu ishize ibibazo by'ihohoterwa bishyikirizwa inzego zinyuranye byavuye ku bihumbi bine magana cyenda mirongo ine na birindwi bikagera ku bihumbi cumi na bibiri na magana inani na bine iyi minisiteri yemeza ko ubu bwiyongere bushingira ku nzego zikurikirana ibibazo zarushijeho kwiyongera bityo abahura n'ibyo bibazo bakagira aho bagana bitabagoye reka dukomeze tureba uko iyi minsi cumi n'itandatu y'ubukangurambaga irimo kugenda n'ibikorwa binyuranye imiryango inyuranye ikora ifatanije n'inzego za leta namaze kubabwira abatumirwa mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi reka duhere kuri madame umurerwa ninete umunyamabanga nyubahiriza tegeko w'umuryango uhaguruka uharanira uburenganzira bw'umugore n'umwana by'umwihariko utanga ubufasha mu by'amategeko ku bahohotewe bawuganye mu mirimo yacu ya buri munsi nka organizasiyo iharanira uburenganzira bw'umugore n'umwana n'ubundi tuba dushinzwe gutanga ubufasha mu by'amategeko ku bagore n'abana bahuye na injustice iyo ari yo yose so mu bo twakira rero no mu buzima bwa buri munsi cyangwa se mu migire yacu ya buri munsi harimo ababa bahuye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ariko kubera ko umbaje ngo muri iki gihe nyine kino minsi yahariwe kuvuga ndetse no kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina turiho turakora iki twateguye ibintu bitandukanye byo gukoraho muri iki gihe haguruka turimo turafatanya n'izindi nzego yaba iza leta cyangwa ayandi ma organizasiyo ari cyane cyane ku burenganzira bw'umugore gukora ubukangurambaga ubukangurambaga turi kubukora mu buryo butandukanye kujya mu masitidiyo tugatanga ibiganiro tukabivugaho cyane mu buryo bwimbitse cyane cyane tuganisha gukumira ndetse tunavuga n'uwahohotewe inzira yanyuramo aho yagana twe nko muri haguruka muri iki gihe twakoze navuga nko ku bintu bitandukanye icya mbere kwari ugutegura ibiganiro ku maradiyo amaradiyo y'abaturage kominoteri tukavuga nyine kuri iyo nsanganyamatsiko bijyanye no gukumira cyane cyane tuvuga ububi bwa daboro tubanza kwigisha ihohoterwa rishingiye ku gitsina ni iki rikorwa rite rigira ingaruka ziteye zite ku muryango ku bana ndetse no kuri kominote muri rusange ese hakorwa iki ese igihombo bitera umuryango ni ikihe twagendaga twigisha mu buryo busa nk'ibifatika hanyuma ariko hanyuma tukongera tukavuga duti ese iyo umuntu yahuye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina urumva ko bamaze kubimenya abo tubwira yahakorwa iki mu by'ukuri yagana he yajya he icyihutirwa ni iki ni uko twabiganishijemo ariko nanone ibyo twakoreye ku maradiyo y'abaturage ariko tworganiza n'ibindi ni igihe abanyamategeko bahaguruka bafatanya n'izindi nzego harimo maje ku karere harimo isange one stop center ribu health center ubwo ni abaganga harimo abajyanama mu by'ihungabana noneho tukava mu biro tukajya aho abaturage bari hakaba hari itsinda nyine ry'abanyamategeko bahaguruka maje umujyanama mu by'ihungabana umuribu ofisa isange n'abandi donko wumva ko twabaga twahuje imbaraga tugahita twakira amaka agahita ahabwa umurongo cyangwa se n'adahisa arangirira aho ngaho nibura bakababonye za nzego zose zishinzwe kubikemura ibyo rero byabaye byiza cyane ikindi gikorwa duteganya nanone igikorwa cyiza nanone tuzahuriramo n'inzego zitandukanye aho tuzaba tuganira n'abihaye imana iki ni igikorwa kizakorerwa ibyumba gicumbi tuzahura n'abihaye imana dukorana ibiganiro kugira ngo turebe uruhare rw'abihaye imana mu bijyanye no gukumira ihohoterwa rishingiye ku gitsina ariko cyane cyane hano twafashe eglise katolike naguciye mu ijambo guhitamo kiliziya gatolika mwabihereye ku ki kubera ko twibwira yuko sitirigitire cyangwa se uburyo biteye ibintu byo muri eglise katolike ndavuga imiryango remezo imiryango remezo tuyibonamo tuyibonamo nka puratifomu nziza ishobora kugira impinduka kuri kominote kubera ko uburyo sitaragica ya eglise katolike uhereye ku muryango remezo uburyo abantu bahuriramo turavuga ngo umuryango remezo ubaye puratifomu nziza yo gukumira ihohoterwa ribera mu ngo yaba uburyo bwiza bwo gukora kandi ibyo dukora bikagera kuri kominote ubwo rero ni iyindi akitivite ko wambazaga ibyo turiho turategura nayo izakorwa ku itariki icyenda kandi tuzahura n'abantu bageze kuri mirongo itandatu na batanu kandi byabaye byateguwe rwose neza akarere ka gicumbi karimo abihayimana baradufashije gmo irimo haguruka rib n'abandi so ndatekereza bizatanga umusaruro cyane kuko tubabona nka nk'abapariteri nk'abafatanyabikorwa b'ingenzi mu kurandura no gukumira iri hohoterwa ndumva rero mu by'ukuri ari ibyo twavuga by'umwihariko twateguye twe nkahaguruka ariko urumva yuko tubifatanya n'abandi nubwo tuba twabiteguye ariko tubifatanya n'abandi dutumira n'abandi kudufasha umuryango w'abibumbye uvuga ko mu bagore batatu mu batuye isi byibuze umwe aba yarakorewe ihohoterwa mu buzima bwe kandi igakomeza ivuga ko mu bushakashatsi bwakozwe mu bihugu cumi na bitatu byibuze abagore babiri muri batatu babajijwe usanga bazi mugenzi wabo wahohotewe aho mu rwanda muri haguruka mu mirimo mukora muri ubwo bwunganizi mukora mugereranya mute iyi mibare ivugwa n'umuryango w'abibumbye niyo mubona mu bikorwa byanyu mu bushakashatsi bwanyu
nkeka dushingiye byonyine ku mibare cyangwa se mu byo dukora bya buri munsi kuko twebwe urumva niko kazi gahoraho tubamo ibyo mibare yahura n'ibyo tubona kubera ko nubwo tugifite ikibazo cya bamwe bitinya kubivuga ariko bigaragara yuko iyo ukurikiranye ugatega amatwi abaje batugana usanga nk'icyo kintu cyamubaye yari akimaranye wenda n'iminsi ahohoterwa ukumva yari yaracecetse bivuze ngo ukoze ubushakashatsi bwimbitse wasanga muri ba bagore batanu bahagararanye hatabuze uri guhura n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ariko riganisha ku guhezwa ku mutungo ntiwaburamo ushyirwa ku nkeke z'urudaca ariko akazemera atyo yibwira ko ariko bikwiye kuba bimeze nyine ko uri umugore ugomba wenda gutukwa no gucunaguzwa akabyihorera wenda gukubitwa ahari ibyo byaragabanutse ariko nkoze nk'ikigereranyo cy'amahohotera twebwe tubona hano muri haguruka usanga umubare w'abagore utari muke uhohoterwa ku bijyanye no kugira uburenganzira ku mutungo ibyo rero iyo mibare nshobora agiye kuyihuza n'ibyo tubona ku ku mubare munini w'abagore bahohoterwa ku mutungo nabonye no muri ubu bukangurambaga abantu bavuga bati wiceceka tukivuga kuri iyo ngingo mutekereza ko igituma abantu bahohoterwa bakabiceceka ari iki impamvu abagore baceceka reka ari nabo mvuga impamvu abagore baceceka ni uko baracyatuye muri sosiyete ikibemeza yuko ari uko zubakwa ugomba guceceka nta gikuba cyacitse habaye siki ni ukuvuga ngo ibyo byose iyo kominota atuyemo niyo ituma agira ubwoba bwo kuvuga ati nimvuga barabyumva nkaho ndi gukabya bigatuma aceceka ikindi cya kabiri impamvu aceceka ni uko agereranya nk'abavuze akavuga ati ese ko bavuze bo bagatsindwa kubivuga nanjye ngatsindwa itse shemu ndahita nkorwa n'isoni abantu babe barabimenye hanyuma kandi mbe ntacyo nkuyemo ikindi nanone ni ni uko ababyuza cyangwa se abahohotera abagore cyane cyane baba babarushije imbaraga wenda mu bijyanye n'imitungo ugasanga aravuga ati ese ninjya kubivuga wenda ndajya he ibyo turabibona cyane ndajya he ese ahubwo nabaye nicecekeye nkaba mbaye aha ko ntafite aho njya kuko ababyuza benshi baracyarushije uburyo bw'ibifatika aba rero hari impamvu nyinshi cyane ariko iza mbere mbaye nkuzikurikiranya ni sosiyete batuyemo iki yaba kuri famiye bakomokamo yaba kuri famiye bashatsemo yaba inshuti ndetse n'abaturanyi bacyumvisha ari nabyo tuvuga ngo wiceceka bacyumvisha umuntu yuko akwiye kwihangana erega bizashira ibintu bitazanashira wenda ariko ugasanga sosiyete umuntu atuyemo niyo imushepinga gutyo ngira ngo turacyafite sosiyete patriaricale ikumvisha ko ahari umugore akagombye kuba atuje acecetse abanza gusigasira umuryango izina ry'umuryango uporoteje umuryango turacyafite uburyo abagore benshi twakuze bakuze aho wenda watojwe yuko nta gushyira hanze umuryango wawe kabone nta n'uwaba arimo aranakubwira ati cece ariko we uburyo watojwe uburyo warezwe ahari bikakumvisha ko ukwiye kwihangana kuko ariko wabibonye mu mikurire yawe rero kiracyari ikibazo niyo mpamvu tubabwira ati nyabuna avuga ibintu biri kukubaho waruvuze uti hari abahitamo guceceka kubera ko bavuga bati n'ubundi nimbivuga ntacyo biri butange nditeranyiriza ubusa cyangwa birushaho kumera nabi muba mwunganira hari ababivuga batanga icyo kirego bikaba imfabusa kabone n'ubwo mwaba mwagerageje kubunganira yego barimo barimo kubera yuko urabizi ko gutsinda mu rukiko ugomba kuba ufite ibimenyetso bihagije noneho kubera ibyo nayo imaze kuvuga iyo umaze igihe utabivuga akenshi uba utanabika n'ibimenyetso by'ibyakubayeho hari abo rero twakira ikintu ukabona koko ibyo avuga nibyo unabibonera mu marangamutima ye ko yashegeshwe ariko mwajya kugera kuri ku gice cy'ibimenyetso ukavuga ati ese bino bintu hari ikimenyetso cyabyo gihari ati ntacyo ntabyo nari nzi ko bizarangira bityo ugasanga rero kwerekana ibimenyetso by'ibyo urimo uravuga wenda biracyagoye nta nabyo rwose niyo mpamvu noneho tuvuga ngo bivuge hakiri kare bitangire bibe dokimentedi n'ibyo bimenyetso bifatika biboneke rero gutsindwa rwose bibaho kandi umuntu atsindwa kuko yabuze ibimenyetso bisobanura ibyo arimo aravuga hanyuma rero iyo utsinzwe tuvuge nk'urugero wafashwe ku ngufu hanyuma ku butamenya wenda wakarabye ibimenyetso wabisibanganyije ibintu nk'ibyo wenda uratsinzwe ni nk'urugero abandi nabo baratinya batese ko nanjye ntabyo mfite reka ninumire nicecekere n'ibindi ariko ubundi buriya biterwa n'iki kuba abagabo bakomeza kugaragara muri iri hohoterwa rikorerwa abagore kandi ubu bukangurambaga buriho abenshi bamaze kujijukirwa ndetse imiryango hari myinshi itanga ubutumwa ariko bikanga bigakomeza ibi bintu bituruka ku ki ntekereza ni uburyo isi shepinze ntabwo ari mu rwanda honyine si muri afurika ni hose ni uko ahari uburyo mu buryo bwinshi butandukanye iyo urebye usanga abagabo barahawe pirivireje kuva kera bahawe imbaraga bahawe pawa rero ku irabagora kuyiseda cyangwa se kuyirekura kugira ngo bumve ko ntawe bakwiye ahari kubangamira kubera ko iyo umuntu afite ngira ngo ova pawa ku wundi hari igihari bimugora ntekereza ari uburyo rero abagabo kuva kera hose kuri isitwari y'uburyo umwana w'umukobwa n'umuhungu bagiye barerwa byagize ingaruka ku buryo kubihindura gutya rimwe bidahita bihinduka ngo ubibone ariko kubera guhozaho ni nacyo ubukangurambaga bumaze abantu baragenda bahinduka haza andi majenerasiyo birumvikana ko mu gihe wenda cya vuba sinzi ngo ni ryari ariko impinduka zizaba kandi n'umuntu agenda azibona ariko bigaragara yuko ari uburyo nyine abantu bagiye barerwa kuva kera bamwe bagahabwa pirivireje ari abana ndetse zikagenda zikabakuriramo ukumva abagabo nyine bakumva bafite pawa ku bagore iyo wumva ufite pawa ku muntu rero no kumuhohotera biroroshye uravuga ko bigenda bigabanuka ariko mu by'ukuri urebye imibare igenda igaragara hirya no hino ku isi ndetse urebye no mu rwanda ukurikije imibare igaragara ku rubuga rwa minisiteri ifite icyo kibazo mu nshingano zayo ubona mu by'ukuri ko imibare ahubwo igenda irushaho kuba myinshi cyane nkeka ko imibare yiyongera ari ubukangurambaga bwiyongere bigatuma abahohoterwa bamenya kwivugira noneho baka awareness donc iyo habayeho ubukangurambaga noneho n'aba victim noneho babishyira hanze ntekereza ko tutavuga ko ari ryo ryiyongera ahubwo hiyongereye kurekarama no gushyira ibintu hanze no kubivuga nicyo cyiyongereye ariko yewe nkurikije ibyo mbona kuko turi kubona generasiyo zishya turi kubona abagabo ubwabo bakora ubukangurambaga bakangurira abandi guhagarika ihohoterwa rikorerwa mu ngo ni ukuvuga ngo ugereranije na mbere hari impinduka y'uko turi kubona abagabo benshi bahinduka bafatanya n'abandi yewe no kumvisha abagabo bagenzi babo kureka iyo mico ariko nanone turabona umubare w'abantu benshi basigaye baratinyutse noneho no kubivuga tugereranije na mbere bigatuma rero tubona imibare myinshi y'abantu bahohotewe nkeka kuko natwe iyo twakoze ubukangurambaga cyane ku maradiyo tukavuga ibijyanye n'ihohoterwa n'ububi bwabyo tukababwira inzira uwahohotewe akwiye kunyuramo ni nabwo tubona muri muri departema yacu ishinzwe ikoramo n'abanyamategeko batangira kwakira umubare munini cyane bisobanuye ngo uko awareness cyangwa se ubukangurambaga bwiyongereye niko abagizweho ingaruka n'ikintu runaka uri kuvugaho nabo bahita biyongera mu kubivuga donc baba bagize ubumenyi
hari abareba akazi mukora bakavuga bati biri amahire umwari n'umutegarugori bararenganurwa ndetse n'uburenganzira bwabo bukubahirizwa ariko bakagira bati umuntu ku giti cye niwe urimo gukira ariko umuryango muri rusange urahazaharira bavuga bati n'ikimenyimenyi imiryango isenyuka mu rwanda muri iki gihe ni myinshi bishingiye ku buryo ku kurenganura abantu bikorwa hari ubutumwa bwihariye cyangwa se hari uko musobanura uburyo bwo kubumbatira umuryango bwo kurengerwa uburenganzira bw'aba bantu umuryango utahutariye cyangwa ngo ibyakabaye byungukirwamo na bose ahubwo bitera igihombo ku muryango twebwe dutanga ubutumwa bwo kuvuga ko imbaraga zikwiye gushyirwa mu muryango kuko umuryango niwo shingiro rya byose ariko nanone ntabwo tuvuga ngo komeza uhohoterwe bikugeze no ku rupfu kugira ngo ukunde wubake wa muryango wenda ejo n'ejo uzazira tuvuga yuko abagiye gushinga umuryango bakwiye kwigishwa hakiri kare bagasobanurirwa n'ibindi byose ni nka poroje uba ugiye gutangira ukwiye kumva neza ko nanone ntabwo tuvuga duti nyabuna kugira ngo hata imiryango ikomeze ibe hari myinshi ati abahohoterwa mube muhagumye ntabwo ari byiza oya ntabwo ari aho tubijyana ariko natwe twemera yuko umuryango ni ishingiro rya byose bityo tukavuga duti imbaraga nyine zikwiye gushyirwa mu muryango abantu bakubahana umuryango uzira ihohotera mbega naho urebye ibikorwa mukora aho muri haguruka ibibazo muhura nabyo umunsi ku wundi bikeneye ubwunganizi mu rwego rw'amategeko mubona bigenda bigabanuka cyangwa biriyongera sinavuga ngo biragabanuka cyangwa biriyongera nakubwiye ngo abantu ubu ngubu barajijutse bazi kumenya kubaza uburenganzira bwabo mu gihe bahohotewe bivuze ngo navuga ngo abafite ubumenyi bwo kubaza bariyongereye mu kugenda tugana ku musozo reka noneho use n'uwibutsa abateze amatwi radiyo ijwi ry'amerika by'umwihariko ikiganiro muri isanga icyo haguruka ikora kugira ngo ejo haramutse hagize n'ukeneye ubufasha bwayo amenye icyo yabasaba n'uburyo yayigana n'ibibazo mwakira uko biba biteye urakoze umuryango haguruka ni umuryango nyarwanda utari uwa leta ufite mu nshingano guharanira uburenganzira bw'umugore n'umwana hanyuma ibyo dukora by'umwihariko ni ukubafasha kugera ku butabera bwuzuye ibyo dukora rero dukora kubafasha nyine tubyita rigo edi ni ukubaha ubufasha mu by'amategeko iyo tuvuze ubufasha mu by'amategeko dukoramo ibintu byinshi bitandukanye twakira abantu batugana cyane cyane twita ku bafite abakene badafite ubushobozi bwo kwishyurira abunganizi cyangwa se kwishyurira abajyanama mu by'amategeko hanyuma icyo tubafasha rero ni ukubumva tukabagira inama zishingiye ku mategeko icyo ni icya mbere ikindi tubafasha nanone mu batugana hari ababa bashaka ko dukora mediyasiyo ubwunzi kuhubahuza kuko mu bibazo twakira hari ibiba mu by'ukuri bitaragera aho bikwiye kujya mu nkiko imbaraga nyinshi tuzishyira mu kunga imiryango mu gihe nyine ibyo barimo gupfa bitajyanye na nshinjabyaha bitari kirimino hari ibintu bibera mu muryango uba ubona bigiye kuvamo ibintu birebire kandi ariko iyo babonye umuntu ubunga kandi ugendeye ku bwunzi buri buri feya uri netre utafite uruhande bugamiye ugasanga rwose abantu bariyunze famiye irongeye iriyunze abavandimwe imiryango barongeye barasubiranye uko barasobanukiwe hakaba n'ikindi cya gatatu tubafasha hari ababa bakeneye kwandika imyanzuro itanga ibirego ishingiye ku ngingo z'amategeko abanyamategeko bacu barabafasha bagatanga umwanzuro utanga ikirego mu rukiko urimo ingingo z'amategeko ikindi tubafasha rero nyine ni ukubaburanira dufite abavoka iyo bibaye ngombwa nyine turareba abo dukwiye kunganira kuko umubare w'abaza batugana ku bijyanye no kugirwa inama zishingiye ku mategeko ni mwinshi ariko dufatamo kese navuga ziri sansibure zikomeye zisaba kuzitaho birenzeho tugatanga abavoka ikindi cya kabiri dukora dukora ubukangurambaga ubukangurambaga dukora turabizi ko dufite amategeko meza cyane nta kibazo afite ariko tuba tuvuga se amategeko meza dufite abaturage barayazi niyo mpamvu tworoganiza tugategura ubukangurambaga dufatanyije n'izindi nzego dukoresha uburyo bwinshi butandukanye hambere kovide itaraza aho twakoreshaga platform zisanzwe zihari inteko z'abaturage umugoroba w'ababyeyi imiganda twasabaga rwose umwanya tukigisha kandi abantu barabikunda cyane ko abantu benshi bakunda kumenya amategeko cyane cyane amategeko afite aho ahuriye n'ibibazo bibera mu muryango mu bukangurambaga nanone dukoresha amaradiyo cyane cyane amaradiyo y'abaturage dukoresha n'ubundi buryo bwinshi hanyuma ikindi dukora turahugura dukora capacity development kubera yuko tuba tuvuga duti ibyo dukora ntidushobora kubigeraho tudafatanije n'abandi niyo mpamvu tuvuga ngo reka turebe aba parteneri bacu ba mbere ba mbere tubahugure ku bintu bimwe na bimwe cyane cyane ariko amategeko niyo twibandaho hanyuma rero ibindi dukora ni ubushakashatsi ndetse n'ubuvugizi muri ibyo byose dukora navuze ruguru iyo turi kubikora dutanga ubufasha mu by'amategeko iyo turimo twigisha amategeko habura ahantu tubona hakiri icyuho ibyo rero nibyo dushingiraho dukora ubushakashatsi ndetse tukageraho tugakora n'ubuvugizi ko bireba kugira ngo hagire impinduka ziba yaba mu mategeko yaba mu mikoreshereze yabo n'ibindi n'ibindi ndumva ari ibyo dukora muri rusange ikindi wenda navuga kuri haguruka ni uko turi mu gihugu hose mu rwanda dufite intara enye n'umujyi wa kigali muri buri ntara dufitemo icyicaro ishami ndetse no mu mujyi wa kigali ndumva ari uko nasobanura haguruka arakoze madamu ninette murerwa umunyamabanga nyubahirizategeko w'umuryango haguruka abandi bafite ibikorwa muri ubu bukangurambaga ni imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu muri yo hari impuzamiryango y'uburenganzira bwa muntu crado bwana evariste murwanashyaka ni umuyobozi w'imishinga muri crado by'umwihariko yita ku burenganzira bw'abana twebwe nka karado n'ubundi duharanira uburenganzira bwa muntu buri bana ni igice kimwe mu byo dukurikirana cyangwa mu bo dushinzwe ariko tureba uburenganzira bwa muntu muri rusange rero ngira ngo muri iyi minsi cumi n'itandatu yahariye kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina twebwe ku ruhande rwa karado nk'uburenganzira bwa muntu tubifata neza cyangwa tugira ibikorwa byinshi dukora kuko ngira ngo wenda nje ku mateka y'inkomoko y'uyu munsi y'iyi minsi cumi n'itandatu iyi minsi cumi n'itandatu ngira ngo wenda nongere nibutse abakurikiye radiyo ijwi rya amerika ko yatangiye bishingiye cyane cyane ku byabaye mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu aho ababikira batanu biciwe muri repubulika y'abadominikani ndetse n'abanyeshuri cumi na bane bakicirwa muri kaminuza ya montreal yo muri canada biturutse ko baharaniraga uburenganzira bw'ibitsina byombi ko habaho uburinganire bw'ibitsina byombi rero ntaho byahereye noneho barongera banabihuza nuko ngira ngo nk'uko mubizi iyi minsi cumi n'itandatu isozwa ku itariki icumi z'ukwezi kwa cumi na kabiri ku itariki icumi z'ukwezi kwa cumi na kabiri nibwo twizihiza itangazo mpuzamahanga ry'uburenganzira bwa muntu rero twebwe duhita tubijyanisha n'uko kwiza umunsi w'uburenganzira bwa muntu tukumva yuko iyi minsi cumi n'itandatu ifitanye isano n'uburenganzira bwa muntu aribyo dushinzwe rero muri iki gice dukora ni ugufatanya na leta ni ugufatanya n'izindi nzego gukora ubukangurambaga bugamije kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina iryo ari ryo ryose cyane cyane rikorerwa umwana w'umukobwa ibyo mumaze gukora muri iki gihe ni nk'ibiki ngira ngo ibyo tumaze gukora ngira ngo ubukangurambaga burimo birabera hirya no hino mu turere ibyo tumaze gukora ni ugutanga ibiganiro ku maradiyo ibiganiro ku mateleviziyo ni ukuganira n'abantu bose bafite aho bahuriye n'uburenganzira bwa muntu tumaze iminsi tuganira n'imiryango inyuranye ikora muri sosiyete zivire tuganira kuri iki kintu cy'uruhare rwa buri wese mu kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina ariko dukora n'ubukangurambaga bwo gukangurira abaturage uburyo bagomba guharanira ko ihohoterwa rishingiye ku gitsina iryo ari ryo ryose rikwiye kuba rihagarara mwe rero mubirimo mubikurikiranira hafi kuri ubu umuntu akubajije uko icyo kibazo gihagaze mu rwanda rw'iki gihe wavuga ko kimeze gite gusa none mu rwanda navuga yuko kiri mu byiciro bigera nko kuri bitatu icyiciro cya mbere ni ugusambanya abana no kubatera inda murabizi yuko ari ikintu tumaze hafi imyaka itanu duhanganye nacyo kirimo gishyirwamo ingufu kugira ngo tumenye nibura ko mu rwanda ibyo bintu byagabanuka kuko murazi ko buri mwaka mu rwanda tugira abana bari munsi y'imyaka cumi n'umunani batari munsi y'ibihumbi cumi na birindwi basambanywa bagaterwa n'inda tukagira n'abandi basambanyijwe ntibaterwe inda ubwo rero twebwe uko niko ikibazo gihagaze ikindi ni uko mu rwanda haracyagaragara icyo bita unpaid care work imirimo ikorwa n'abagore cyangwa n'igitsina gore ariko ugasanga idahabwa agaciro mu muryango icyo nacyo mu rwego rwacu rw'uburenganzira bwa muntu n'ihohoterwa kuko niba ari umugabo n'umugore niba u rwanda ari ugushyira imbere ihame ry'ubwuzuzanye n'uburinganire bw'ibitsina byombi ntabwo umugore yakaba ari uharirwa ya mirimo ivunanye wenyine ya mirimo yo mu rugo yose ya mirimo ivunanye ya mirimo yo kujya guhinga ntabwo ari umugore wakaba wiharirwa yonyine ariko kugeza uyu munsi mu rwanda ntabwo twagera ku rwego rwo kuvuga ngo anipedi care work ya mirimo yo mu rugo itishyurwa ihabwa agaciro umugore ahabwa agaciro imirimo yakoze mu rugo wenda umugabo yagiye ku kazi ibe yahabwa agaciro icyo nacyo kiracyahari cy'uko imirimo myinshi dusa nk'abayiharira abagore ikindi ni uko mu by'ukuri n'iyo urebye nk'uko nabivuze mu mahoteli imiryango irimo amakimbirane ariko ugiye kureba abantu bahura n'ibibazo muri iyo miryango iri mu makimbirane usanga benshi ari abagore turacyuma abagabo bica abagore nubwo n'abagore bica abagabo ariko imibare minini dufite iri mu rwanda n'iy'abagore n'iy'abagabo bica abagore rero nacyo ni ikintu gikwiye kuba ari ikintu gihagurukirwa kugira ngo twirinde cyangwa turwanye ihohoterwa iryo ari ryo ryose rikorerwa igitsina gore yaba abakobwa ndetse n'abagore nk'uko nari maze kubivuga mwebwe muri karado mwasanze impamvu iki kibazo gikomeza kuba ingorabahizi haba mu rwanda haba no mu bindi bihugu hirya no hino ku isi ari iyihe nshyashya navuga bituma ihohoterwa rikomeza kubaho ariko ni uko urugamba rwo guhindura imyumvire ni urugamba rukomeza kuko ngira ngo mu rwanda dufite ikibazo navuga wenda gikomeye giteye gutya uraza u rwanda n'igihugu cyateje imbere ihame ry'uburinganire mu myaka yashize byagaragaraga yuko umugabo ari wo wabagaragaraga nk'ufite ijambo noneho leta ishyiraho gahunda y'ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ariko muri uko gushyira mu bikorwa ihame ry'ubwuzuzanye n'uburinganire hari bamwe batarifashe uko bikwiye abagabo bamwe bumva yuko bigaranzuye n'abagore n'abagore bamwe bumva yuko bigaranzuye abagabo uko kwigaranzurwa no kwigaranzura utuma uko kutabyumva kimwe hakomeza kugenda hagaragara amakimbirane hirya no hino ashingiye kuri uko kutumva neza ihame ry'uburinganire icyo bishatse kuvuga niyo mpamvu ubona ubukangurambaga bukorwa ariko amakimbirane akaba akomeza kuba ibyo bibazo twavuze byo guhohotera abana cyangwa guhohotera abagore bikaba bikomeza kuba ariko nyine ikindi navuga wenda gishimishije kirimo ni uko kuba tugenda tubona imibare myinshi y'abaza kuvuga ibiri kubabaho bijyanye n'ihohoterwa ni uko ubukangurambaga bwageze kure none abantu bakumva yuko ari uburenganzira bwabo kugira ngo uhure n'ihohoterwa uceceke hari benshi bahururaga n'amahohoterwa mu minsi yashize bakabiceceka ariko abantu bose bari kubivuga abantu bose kubivuga kubera yuko hashyizweho uburyo bwo guhana abahohoteye igihe abahohoteye abagore hashyizeho uburyo bwo gukurikirana ibi bibazo none abantu bakumva yuko kubivuga aribwo buryo bwo kubohoka ku bantu bari kubivuga ari benshi rero ni ukuvuga ngo ni ikintu kigaragaza yuko ubukangurambaga bwageze aho bukwiye kuba bugera cyangwa bukugera bukwiye kuba bugera ariko noneho bukwiye gushyirwamo ingufu kugira ngo n'ayo mahohoterwa abe yagabanuka ku rwego tubyifuzamo nibura tugire igihugu kitarangwamo ihohoterwa rishingiye ku gitsina iryo ari ryo ryose cyangwa ryagabanutse ku rwego rwo hejuru
uvuze kuko abagabo babyumva uvuga uti hari abumva ko batewe bagashaka kwigaranzura abagore icyo kibazo iyo muhuye nacyo mu mirimo yanyu mukora ya buri munsi mukifatamo mute kugira ngo mudateza amakimbirane aho kuyakemura kuza twebwe nk'uburenganzira bwa muntu no kumvisha abantu ko buri wese afite uburenganzira nk'ubwa mugenzi wiwe kuko ni imwe mu mahame y'uburenganzira bwa muntu uko umugabo yumva atahohoterwa nawe ntiyumve ko yahohotera uko igitsina gabo cyumva kitahohoterwa nacyo nticyumve ko cyahohotera igitsina gore kuko bose bafite uburenganzira bumwe icyo dukora aho twebwe ni ukubumvisha ayo mahame y'uburenganzira bwa muntu uko abantu bose bafite uburenganzira bungana yaba ku mitungo cyangwa ku buyobozi bw'igihugu cyangwa mu buzima bwa buri munsi rero abantu bamaze kumva yuko buri wese afite uburenganzira nk'ubw'undi na kwa kuvuga ngo umwe yazamutse yabonye umwanya runaka cyangwa hashyirwa rya hamwe ryo kuvuga ngo n'abagore batahabwaga ijambo bahabwa ijambo uyu munsi cyangwa bagire uburyo bafatwamo nk'abantu bafite uburenganzira abantu bose barabashije kumenya kumva ko uburenganzira bw'umuntu ari nk'ubw'undi ntabwo twagera kuri uru rwego rero icyo dukora ni ukumvisha abantu yuko bafite uburenganzira bungana hirengagijwe ubundi iryo hame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ryajeho rishaka kugira ngo ryongere ryibutsa abantu yuko abantu bose bafite uburenganzira bungana ku byo bashoboye niba umugore ashoboye kuba yajya yatwara imodoka umugabo ntiyumve yuko ari wayitwara wenyine kubera ko wenda yitwaye igihe kinini umugore atari yagera ku rwego ntimwumve yuko hari imirimo imwe igenewe abagore indi igenewe abagabo ahubwo abantu bose bumve yuko buri wese ibyo ashoboye yabikora hubahirijwe amahame y'uburenganzira bwa muntu yuko buri wese afite uburenganzira nk'ubwa mugenzi wiwe by'umwihariko nko muri iyi minsi cumi n'itandatu ikintu mwavuga mubona nk'imbogamizi zikomeye cyane zigomba kwitabwaho ni ikihe imbogamizi yari ubundi ziracyari ikibazo cy'imyumvire kuko nk'uko nakubwiye urugamba rwo guhindura imyumvire habayeho igihe kinini cyane abagabo bumvaga yuko aribo bayobozi bumvaga ariko aribo batware noneho tukaba duhinduye mu myaka mike y'ishize kumvikanisha yuko abantu bose bafite bwa burenganzira bungana rero imbogamizi irimo ni uko haracyari imyumvire itarahinduka nk'uko nari ntangiye mbivuga yabumva yuko bagifite uburenganzira kurusha abandi yabumva ko badakwiye kuba bari ku rwego rumwe nk'urw'abandi rero urugamba rwo guhindura imyumvire rutwara igihe kirekire ntabwo navuga ngo rurangiye umunsi niyo mpamvu dufite imbogamizi y'uko dukora ubukangurambaga dukora ibikorwa byinshi byo kugira ngo turwanye ihohoterwa rishingiye ku gitsina ariko dukomeza kuribona ni uko hari imyumvire ikwiye gukomeza guhinduka ko mu isi izagenda ishira ikazagenda ihinduka kugira ngo abantu bumve yuko bose bangana tuvuga rero ku byerekeye iryo hohotera rishingiye ku gitsina hari igihe rimwe na rimwe abantu bitangira bitakwitwa ihohoterwa bigatangira ari ubwumvikane ku bantu ariko byageraho batumvikana ugasanga umwe abihinduye ihohotera cyangwa se ashatse kubihindura muri ubwo buryo nk'uko abantu benshi bajya babivuga ibyo ni ibintu mubona cyangwa ni urwitwazo ntabwo navuga ngo tubibona cyane ariko bibaho bibaho kuko ubundi icyaha wenda cyo tugakinya ku gitsina wenda tuje nko gukorana imibonano mpuzabitsina n'urugero umuntu yakabaye atanga ikirego ibyo bintu bikiba ariko iyo umuntu atanga ikirego nyuma y'iminsi ibiri nyuma y'iminsi itatu nyuma y'iminsi ine nahohotewe nahohotewe biba bigaragaye ko nyine ari ibyo bemeranyije batumvikanye ariko noneho urwango na rwa ruhande rwashinzwe kuhohotera niba hari umuntu mwakoranye ibintu mubyumvikanye kubera ko wenda agejeje imyaka yo kugira amasezerano y'ibyo yakwemeranya n'undi muntu ukwiye kuba wubahiriza ibyo akwiye ibyo mwemeranyijwe kugira ngo n'ubundi amasezerano mwavuganye mugiye gukora ibyo mukora abe yakubarizwa rero bigaragara yuko umuntu atanze icyo kirego nyuma cyangwa agaragaje ibibazo yagize nyuma y'uko ikibazo kiba mu by'ukuri n'inzego zibishinzwe byabaye ikirego zirabisesengura zigakurikiza ukuri ariko dusaba yuko umuntu wese uhuye n'ihohoterwa akwiye kurigaragaza rikiba adakwiye kurihishira kugira ngo wenda ngo azabigaragaze nyuma y'uko ibyo yimwe atabibonye arakoze bwana evariste mu rwanashyaka abandi bagaragara mu bikorwa by'ubu bukangurambaga ni imiryango inyuranye yita ku gukumira impamvu zitera ihohoterwa ndetse no kubahutazwa n'ingaruka ziterwa naryo muri aba harimo learn work develop umuryango nyarwanda uteza imbere umurimo unoze mu rubyiruko ufasha kandi kurengera uburenganzira bw'urubyiruko by'umwihariko umwana n'umugore imwe muri gahunda batangamo ubu bufasha niyo bise masengemba hafi bwana jean claude mwiseneza ukuriye umuryango atangiye abwira muri isanga uko iyi gahunda yatangiye cyatumye dutangiza iyi gahunda ya masengemba hafi byaturutse mu kubona ibibazo biri mu bana b'abakobwa baterwa inda z'imburagihe ku mpamvu zitandukanye ariko ugasanga ingaruka zirababaho bonyine abazibateye bakomeza kuzitera abandi cyangwa se bibereye mu buzima busanzwe ugasanga rero abo bakobwa batewe inda z'imburagihe barababaye bari mu buzima budashimishije aho usanga icya mbere ababyeyi babo nabo hari ubwo batabumva ugasanga barabahahana bakabirukana mu muryango ugasanga akenshi ndetse baragiye rwose batangiye ubuzima bubi aho imiryango ibatererana bakajya mu mageto bakabyarirayo ugasanga barababaye barababaye ariko bakababarana n'ababana babyaye kandi uwamuteye inda we yigaramiye asa nk'aho nta n'icyo yakoze cyangwa atera ibindi bibazo ahandi hantu ariko wa undi watewe inda ugasanga mu by'ukuri ari mu buzima bubi hanyuma ukanasanga uwo mwana wavutse muri ubwo buryo akaba yaravutse atabyihamagariye akaba yaravutse atabihisemo nawe mu by'ukuri ubuzima bubi kandi bitagombye kubaho usanga kenshi abaterwa n'inda baba barimo no mu cyiciro cy'abana kuko bari munsi y'imyaka cumi n'umunani ugasanga ni umwana ku ruhande rumwe ugomba kuba arimo kurerwa ariko ku rundi ruhande ugasanga nabwo yabyaye undi mwana ngo nabwo aba yabaye umubyeyi icyo rero kikaba ikibazo gikomeye ari nacyo cyatumye tuvuga tuti aba bana bagombye kuba barerwa bahohoterwa baterwa inda bakajya mu buzima bubi bari kumwe ndetse n'abana babavutseho nabo ni icyo rero cyatumye dushinga cyangwa se dutangiza uyu nshinga ni gahunda yitwa masengimba hafi ikaba yaratangiriye mu karere ka kayonza mu murenge wa rukara ubu ikaba irimo gukomeza tugenda tuyagura n'ahandi mu gihugu urugero rw'ibyo bibazo rungana iki ubu ngubu iyo turebye ibibazo bihari bijyanye n'inda z'imburagihe tujya nko gutangira muri mu karere ka kayonza mu murenge wa rukara muri rusange ubundi biranazwi ko mu ntara y'iburasirazuba niho iki kibazo cyiganje cyane aho usanga dufite imibare myinshi igira imbere y'aba bana baterwa inda z'imburagihe umurenge wa rukara rero nawo tugereranyije n'indi mirenge cumi n'ibiri mu karere ka kayonza mu myaka ishize kuva bibiri na cumi n'umunani bibiri na cumi n'icyenda bibiri na makumyabiri wari umurenge ufite imibare myinshi iruta imibare y'indi mirenge y'abana babyaye inda z'imburagihe akaba ariyo mpamvu twawutora ndetse tunawutangiriramo kugira ngo dutangize iyi gahunda iyo mibare ingana iki ni bangahe mu by'ukuri nk'aho hantu twatangiriye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani twari dufiteyo abana babyaye mirongo itanu na batandatu bibiri na cumi n'icyenda mirongo irindwi na batanu bibiri na makumyabiri mirongo itandatu na batatu ariko ubu uyu munsi raporo igaragaza ko abana batageze kuri mirongo itanu muri uwo murenge ngo byumvikana yuko rero hari ikirimo kirakorwa muri iyi gahunda dufatanyije rero n'ahandi hose twagenda tubigabanya kandi kiba mukora iki iyo muhuye n'umukobwa nk'uwo wahohotewe muramwakira bikagenda gute kuko apuroshe dukoresha ni urubohero urubohero rw'umudugudu mu rubohero rero niho masenge ahurira n'abakobwa haba harimo batandukanye ba masenge bageza kuri abo bakobwa bafite ibibazo bitandukanye ariko kugira ngo baze mu rubohero habanza kubasura mu miryango no kureba ibibazo bafite bitandukanye kuko aba bagenerwabikorwa tuvuga bari mu byiciro bigera kuri bine icyiciro cya mbere ni icy'abakobwa b'abangavu bari mu byago byo kuba bashobora gusama kubera yuko dufitemo abana bari mu miryango ifitanye amakimbirane abana bari mu miryango ikennye abo rero ni abana usanga akenshi bugarijwe no kuba ba exposed ku buryo bashobora kuba basama izi nda z'imburagihe bose ahurira mu nduru abashobora kubatera inda babafatirana muri ibyo bibazo barimo bakabashukisha kubafasha muri uko kubashukisha kubafasha akaba ariho babaterera inda icyiciro cya kabiri ni icy'abana batwite iyo amaze gusama nabwo aba afite ibibazo byinshi cyane bijyanye no kubona ko hari igihindutse ku buzima bwe hanyuma akiheba akaba ashaka rero umuntu umuba hafi kugira ngo abashe kugaruka mu buzima busanzwe iyo amaze gusama bikanamenyekana umuryango ukabimenya se nyina nibo batangira kwitana bati niwe wabiteye cyangwa se niwe wabiteye bigatuma rero uwo mwana nawe yumva adatuje hanyuma kenshi bakanamwirukana cyangwa se bitewe n'uko bamufashe nabi agaturongera akagera icyiciro cya gatatu n'icy'ababyaye bifitanye isano naho gusama n'ubundi hanyuma icyiciro cya kane ni icy'abana babyarwa n'abo bakobwa baba basabye inda z'imburage ibyo rero byiciro ni byo masenge umudugudu yitaho akabanza akajya mu rugo akareba uko babayeho akaganiriza urugo ababyeyi cyangwa se abamurera kenshi ntabwo babamwima kuko n'ubundi baba bamufite ariko nabo usanga hari ukuntu bamufashe nabi abenshi babakoresha n'imirimo ivunanye akenshi baba barataye n'ishuri barabaye nk'abakozi bo mu rugo hanyuma rero akabajyana mu rubohero ariho babona serivisi zo kubagira inama zo kongera kubumvisha ko ari abantu zo kongera kubasaba ko bakaraba bagacya hanyuma bakanabahuza na ya miryango bakayisobanurira yuko itagomba gukomeza kubahohotera ariko nanone harimo n'utundi dukorwa tw'ubufatanye turimo no gusevinga ibintu bijyanye no kubitsa no kugurizanya nk'udufaranga bashobora kubona hakabamo n'ibikorwa bibyara inyungu bishobora kubafasha kuba hari ibibazo bakemura kuri bo cyangwa se byabafasha no kugira n'utubazo bakemura tw'abana babyaye ni izo rero nshingano z'abakorerabushake bacu aribo ba masenge ku bufatanye na ba mukuru b'abakobwa arakoze bwana jean claude mwiseneza ukuriye umuryango rani wodi develope mu gusoza ikiganiro cyacu reka tubaze buri umwe mu batumirwa bacu ubutumwa agenera abakurikiye ijwi rya amerika bugendanye n'ubu bukangurambaga bwo kurwanya ihohoterwa rikorerwa umwari n'umutegarugori duhereye kuri madame ninette umurerwa ubutumwa dutanga ni ukuvuga nanone turasubira muri ya nsanganyamatsiko umuntu wese ubona aho umwari n'umutegarugori bari guhohoterwa nabivuge nanone turanabwira abahohoterwa bagire imbaraga hari igihe bibagora ariko batere intambwe rwose babivuge kugira ngo bitazabagiraho ingaruka zikomeye twifuza yuko aba victimu batera bagira imbaraga muri bo bakabivuga ariko noneho tugakangurana n'abaturanyi na sosiyete kubivuga mu gihe babonye hari abari guhohoterwa ariko noneho tugakangurira abagabo muri rusange kudahohotera abari n'abategarugori bubahane urakoze madamu ninete umurerwa tujye kwa bwana murwanashyaka evariste icyo tubwira yashyizweho bikomotse ku bantu bishwe bazira guharanira ubwuzuzanye bw'umugore n'umugabo bagaha agaciro n'abo bantu biciye iyo uhaye agaciro abantu biciye iki kintu uvuga ngo nawe ujya muri wa mutaka wabo uvuga ngo sinzahohotera ahubwo reka ndwanye ihohoterwa n'umuntu wese nabona rwohohotera mbe namubwira yuko ibyo ari gukora atari abanyarwanda bakwiye kwitwararika bakamenya yuko iyi minsi y'agaciro ariko badakwiye kwifata nk'iminsi cumi n'itandatu gusa ahubwo ikwiye kuba ubuzima bwa buri munsi bw'abanyarwanda abanyarwanda bagomba ko buri munsi nta munyarwanda ukwiye guhohotera undi agomba ko buri wese uburenganzira uburenganzira bwiwe utangiriraho ubwundi bugarukira twese twamaze kumva ari uko buri wese afite uburenganzira nk'ubwundi nawe mpamvu iba ntiyaba niba uri umugabo ugiye guhohotera umugabo umugore wumve ko nawe umugore adakwiye ibi byose nitumara kugira ibyacu tugumva yuko ibyo dukorera abandi natwe byatubaho tuzazirikana agaciro k'abo bantu kuko bazize ubuzima baharanira uburenganzira bwabo cyangwa uburenganzira bwa bagenzi babo twese twazagera ku rwego rwo kurwanya cyangwa kurandura iri hohoterwa rigashira burundu urakoze bwana murwanashyaka evariste tujye kwa bwana jean claude mwiseneza ubutumwa bwa mbere natanga nabuha abatera inda aba bana bitewe n'uko iyo turebye dusanga mu by'ukuri abatera inda aba bana b'abakobwa abenshi ntabwo ari abana bangana nabo abenshi dusanga bari mu byiciro by'abantu bakuze usanga mu by'ukuri bamwe bafite abandi bagore cyangwa se baba bafite n'imirimo bakora ibaha imbaraga zo kuba bashobora gushuka abana b'abakobwa icyo nababwira rero mu by'ukuri icya mbere ni ukubanza gushyira mu gaciro bakumva yuko ababarinda ari abana bangana n'ababo bakabaye barengera bakareka izo batera inda cyangwa se no gushuka abo bana kubera ko ni abana bakeneye kurerwa ni abana b'u rwanda rw'ubu ariko n'u rwanda rw'ejo hazaza ni abana bakeneye kugira ngo berekwe umurongo berekwe urukundo ntabwo rero ari abana bo kwangiza ariko bijyana n'uko nabo bagomba kwikunda bitewe n'uko kubatera inda ni kimwe ariko ingaruka nazo ni ikindi kuko gutera inda umwana munsi y'imyaka cumi n'umunani ni icyaha gihanwa n'amategeko uwo mwana yaba abishaka yaba atabishaka baba bavuga ngo barumvikanye cyangwa ntibumvikanye ntacyo bimaze byumvikane rero yuko mu kwikunda harimo no kwirinda kubatera inda kuko niba batera inda uko byagenda kose ntabwo bazakomeza kubiceceka bizagera aho babivugiye kandi ibikoresho byose bigomba gupima kugira ngo bibashe kugaragaza uwateye runaka inda birahari kuba rero bashobora kumenyekana ni ibintu byoroshye kandi icyo gihe ntabwo bazavuga ngo ntibari babizi iki cyaha rero ntigisaza igihe icyo ari cyo cyose aba ashobora kuzafatwa akabiryozwa ariyo mpamvu mu kwikunda nabyo babyirinda ikindi nasorezaho ni icy'uko hakwiye kubaho umuryango nyarwanda kumva ko ugomba gufasha cyane cyane bariya bana nabo bavuka kuri aba bana basanye inda z'imburagihe kuko ntabwo baba babihisemo ni ibintu bibagwirira ntabwo baba babihisemo ariyo mpamvu mu by'ukuri tugomba kubafasha kugira ngo nabo banogerwe nk'ubu bushakashatsi bujyanye n'ubuzima mu rwanda bwitwa DHS demographic health survey iheruka yagaragaje ko cumi na kabiri ku ijana y'inda abantu batwita muri rusange atari no kuvuga aba bana b'abangavu mu by'ukuri bisa nk'aho abantu baba bazisamye bitari ku bushake byumvikana rero yuko abantu basama batabishatse havukamo abantu batari bitewe aribo tubonamo abagizi ba nabi mu buryo butandukanye birasaba rero kugira ngo twese dufatanye n'abantu bumve yuko bagomba gukora family planning kugira ngo abantu babyare abana babiteganyije kandi umuryango nyarwanda nawo ubigiremo uruhare kugira ngo abo bana barerwe neza bakure neza kandi bazakure bakunda igihugu cyabo dusoza reka nshimire abatumirwa bacu madamu ninete umurerwa munyamabanga nyubahiriza tegeko w'umuryango haguruka akora ubwunganizi ku bagore n'abana bahohotewe ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya wahaye ikiganiro muri isanga ku ijwi ry'amerika murakoze cyane bwana evariste murwanashyaka umuyobozi w'imishinga mu mpuzamiryango w'uburenganzira bwa muntu krado by'umwihariko wita ku burenganzira bw'abana nawe ndagushimiye umwanya uhaye ikiganiro muri isanga nanjye ndabashimiye cyane bwana jean claude mwiseneza uyobora umushinga learn work develop uteza imbere umurimo unoze mu rubyiruko unafasha kandi kurengera uburenganzira bw'urubyiruko by'umwihariko umwana n'umugore nawe ndagushimiye cyane umwanya wahaye ikiganiro muri isanga hano ku ijwi ry'amerika murakoze murakoze cyane mutagoma namwe murakoze uyu mwanya kandi inkunda dufatanyije n'inzego zitandukanye kandi twiteguye kuyongeramo imbaraga kugira ngo ibashe kugirira umumaro igihugu cyacu murakoze cyane nshimiye namwe mwese inshuti bakunze b'ikiganiro muri sanga mbibutsa ko iki kiganiro mushobora kugisanga ku rubuga rwacu igihe cyose mugiye kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo komu mukajya ahanditse muri sanga nanone mbararikire gukurikira ibindi biganiro byacu bikomeje hano ku ijwi ry'amerika jeffrey mutagoma mwumvaga kuri mikoro hano i washington dc ni nawe wegeranije amajwi muri iki kiganiro amahoro n'amahirwe kuri mwese